hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people not be small you know tinubu don't come outside come talk say may nigerians no mind all these people wey be say they stand to to do wetin to break nigeria say may everybody do their own He say make nigerians make dem no mind dem He say because all those one na destruction dem come for destruction say when nigeria wey be say a lot of people dey make am for nigeria say nigeria wey be say na im be the be the best country for africa wey be say na im be the best na the come they want separate nigeria make everybody do it to go on their own He said, make nigerians make they no allow that kind of thing to happen He said, "Because that kind of people, they are agents of destruction so make nigerians no let those people to succeed or to confuse them. say anybody wey come tell dem say dem wan say they want break say they want, they want separate May they no mind them. He said because those kind of people, they no know what they they do say those people will be say they say they want." they wan separate nigeria say they don't lost their mind e say all those kind of people go now? Then be the problem of nigeria say nigeria they okay say e know nigeria as one nigeria whether you be fulani you be you be igbo you be yoruba say now one nigeria I believe in one nigeria say nigeria nobody can break nigeria I say because all these people they are planning so bad that they want to make make sure say they break nigeria into pieces say but they will not succeed He said, May the Nigerians, may they not allow this kind of people, may they not give them ear, may they not even give them ear at all to talk, put, say, they, eh, may uh, everybody go on their own. Because, say, breaking it cannot be the solution. The only solution what they need now is to join out together to think about how Nigeria go take even better past the one way we say the day now. He said Nigeria is becoming great, great every day. Say, every day Nigeria they better every National leader of the All Progressive Congress, Senator Bola Tinubu, on Saturday called on Nigerians not to allow those he described as agents of destruction to succeed in Nigeria, saying strong forces were bent on breaking the country by unleashing violence, terror, and criminality. Tinubu explained that the enemies of the country were attacking agricultural players, which he said would have a negative impact on national food, security, food security. My people, hope on I don't hear wetin Tinubu talk. He said, make make dem no allow all these agents of destruction to come destroy Nigeria. He said because these people have their own bad plan how they want to break Nigeria. Say how people go just get up one day say they want to say Fulani wan make do their own, Igbo wan do their own, Yoruba make they do their own. He said no, he, he own him wey be yoruba man so him want make there be yoruba fulani say there be one say him believe in one nigeria him no believe say eh, the only way nigeria go take progress na to break am He say na him be say na destruction na dem dey find so so but but tinubu when be say you wan go for nigeria president now you con dey bring all these different advice dey bring advice but when uh, then the permanent people for lucky to get you quiet. Since all this one, we say all these things they happen. You no come outside can't talk. But when e reach the time we be say you won't go for president, you can't they bring different word we be say you go take confused Nigerians, May they for vote for you, May you for dey for that position. These things where you they do now, if to say before you you even think think about say you want go for president what we say the time when you say you get the opportunity to take help even come on that state lagos you know grade one. Now now you call dey talk the one destroy nigeria you yourself you are destroying the nigeria because when you pack a whole lagos money put for you and your family pocket and you put your your family you make your daughter wey be say no even know anything about market become a oloja and your son you put them for you position them for big big position wey be say every good thing you let am just remain between your family if dem wan point for governor na you go put pipo for di seat and all di money dey come your own pocket both di toll gate money everything dey come your own pocket you wey be say you value toll gate pass your own citizen life na you go dey talk say eh make dem no allow di agent of destruction to come and destroy nigeria okay someone who wey be say e give order wey be say dem silent many pipo for toll gate dat time nko wetin dem dey call person like sanwo-olu so anybody wey be say e come outside to come and speak that the suffer wey dem dey suffer don do say no good education no good no good road no no no dis one na all those people na im dey come destroy nigeria say na dem dey come attack nigeria na dem no make nigeria progress but since all dis one wey be all those boko they kidnap people, fulani dey permit people, fulani they do many things to people. wey be say dem dey take over eh, their people land wey no belongs to them. wey be say di pipo say no go fit come outside waka freely all those one you no point the fulani say na then they can't destroy dia eh, yoruba people land say me dem pursue dem go back to the state now when we say everyone come outside say okay o oh, suffer don't too much say fulani na they they oppress them, say na they don't take over their land na then they rule say time don reach maybe say everybody do their own make you full and on their own make themselves dey on their own na that time you come dey talk say eh, na so they want destroy nigeria na so they want scatter everything May they not allow them to break everybody know what is good for them. the, i know say some people go they will be say they go still vote for you wey be say they go vote for you may you become their president why some go see the way we say they go follow Oduduwa, they go say na their Oduduwa they want. Why some go talk say na their Biafra they want. Anyone where anybody want, so far say they are happy with it, it e good for them. Let them go. No come they tell them say anybody where we say e come outside to come campaign, where we say e come outside to come do rally or talk about Oduduwa or talk about say they want separate. Say make people they beware for all those people because these people they be bad people they were ready to destroy Nigeria if you feel say this your word where you they talk now you want to confuse people make them for vote for you then let me say eh, I'm not sure say you go feel win the election because since when we say you they con i be say now only for that eh, full any people now not people now go come vote for you because you they talk say people wey we say that come dey campaign where they talk say they won't go on their own you don't even care about what wetin make these people won't go on their own why they decided say they won't go on their own the solution okay the things wey be say you go do when we say they e they e make them dey talk say they won't go on their own you no talk about them. you they talk about say make dem no mind them. so the people wey come outside say they won't go on their own They only talk say they won't go on their own without no reason no there must be reason why you not sit down to think about it say why my yoruba people just decided to say they wan go when be say when you say you wan become president why there must be reason why you no decided to just choose that okay may you find solution to it even if you want to confuse them, say may you become president you go still bring out little solution no be by say you go just carry mic dey for public dey talk say may they no mind the people wey be say they talk say they wan break go say na one nigeria na you believe in one nigeria say na only one nigeria I go feel work so my people, make let me know Waiting on a thing for the comment section and if una never subscribe make na subscribe una bye bye till i come on our way next time bye guys see you guys in my next video bye guys